murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse abaduteze amatwi mwese amakuru avugwa hirya no hino ku isi umugwi wa al-shabab wakoze ibitero hafi y'umupaka wa somaliya na kenya ku muhingamo kuri wa gatanu abanyagihugu basanzwe baba muri ako karere bavuga ko uwo mugwi uba ubu uza wigaruriye igisagara ca elwak kiri muri somaliya abantu bane bagizwe n'abasirikare babiri hamwe n'abanyagihugu babiri nibo bahitanywe n'icyo gitero abanyagihugu bavuga ko ivyo bitero vyaje bigana abasirikare ba leta aho abo basirikare nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo muri ako karere baciye bahunga baciye ku mupaka wa Kenya izo ntambara aho zihereye ku mugoroba wo kuri wa gatanu abagwanyi ba Al-Shabaab bababa amajana abiri baciye binjira kugenzura ico gisagara bari mu miduga yabo y'ingwano ubu bivugwa ko ata muntu acaruka ngo asohoke abanyagihugu bavuga ko imihora ya telefone yacitse kandi ishobora kuba yaciwe n'abagwanyi ba al-shabab mwamenya ko igisagara ca elwak ari igisagara gikomeye gisanzwe gikoreshwa n'abasirikare ba kenya bakorera mu manuko bushira uburengero bwa somaliya al-shabab ikaba yari yaragitujijwemwo n'igisirikare ca somaliya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abasore n'abakobwa bashika ku majana atanu baturuka mu gihugu ca Sudani y'ubumanuko basanzwe baba muri leta zunze ubumwe za Amerika nibo batekanya gusubira iwabo kugira baje gufasha mu bijanye no gusanura igihugu cabo mu gihe itegeko rigenga uwo mugambi ryo kwemegwa mu biro bijejwe imigenderanire n'ayandi makungu vya Amerika uwo mugambi witiriwe gusanura kugira amahoro arame muri Sudani y'ubumanuko utegekanya kuriha amafaranga y'urugendo rw'abo basore n'abakobwa basanzwe bakorera muri Amerika bifuza gusubira inyuma kugira baje gukora gukoresha ubumenyi barahuye mu gihugu cabo david acute umunyamategeko akorera mu biro by'umushingamateka karen bass muri leta ya california ni umwe mu batunganije uwo mugambi avuga ko icyo bazokora ari uguha abasore n'inkumi ibikenewe kugira baje muri sudani y'ubumanuko akiyota akavuga ko uwo mugwi ugizwe n'abaganga abigisha n'abanonosoye ibijyanye n'amagara y'abantu bazoshobora gufasha bazoshobora gufasha mu cyane abanyagihugu ba Sudani y'umanuko mwamenya ko uwo mugwi ugizwe n'abana bashika ku bihumbi bibiri bari mu mugwi bita abahungu n'abakobwa bazimiye bari mu bari barahunze intambara ya Sudani mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani abashika ku bihumbi bitatu n'amajana umunani bari bazanywe na leta zunze ubumwe za Amerika ibakuye mu bihugu bari barahungiriyemwo muri Kenya na Ethiopia ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimenyesha ko byagabishije igihugu cy'uburusiya ko imishikirano ya gisirikare hagati y'ibyo bihugu bibiri ku bijyanye n'intambara iri muri siriya ataho igiye gushika mu gihe bidakunze ko imfashanyo ishikira abanyagihugu bo mu gisagara cya alep hamwe n'abandi bose basanzwe bugarijwe n'iyo ntambara mu itangazo rya son mushikiranganje ajejwe imigenderanire ya amerika n'andi makungu john kerry amenyesha, amenyesha mugenzi we w'uburusiya ko ama amerika ite, itewe amakenga n'uburyo iyo mfashanyo iteba gushikira abo igenewe umushikiranganje kerry avuga ko uburusiya bushobora gukoresha inguvu bufise muri siriya kugira leta ya Assad yemerere imfashanyo gushika mu bibanza vyayo umuvugizi w'igisata kijejwe imfashanyo muri onu avuga ko hari amakamyo agera kuri mirongo ine ari ku mupaka wa Syria na Turukiya arindiriye kuronka uruhusha kugira ngo yinjire mu gihugu abategetsi ba mu gisirikare ca Amerika bamenyesha ko batanguye gukorana n'igisirikare ca Turukiya kugira batuze abagwanyi ba leta ya Kiislamu aho mu buraruko bwa Syria mu gihe mu gihe ni mu gihe uburusiya bwa bwa ni mu gihe uburusiya nabwo bwakoze ibitero by'indege kuri uyu wa gatanu ku bagwanyi ba siriya mu ntumbero yo kubatuza kugira bave ku ibarabara rigana mu buseruko bujyana rijyana mu gisagara cya alepu abarongozi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya bashika kuri mirongo ibiri n'indwi batunganije urutonde rushasha inyuma y'aho igihugu cy'ubwongereza kiviriye muri iryo shyirahamwe abo barongozi biyemeje ko mu mezi atandatu ari imbere bazoba bafashe ingingo zisha- zishasha zifasha gusubiza icyizere muri iryo shyirahamwe mu biganiro abo barongozi bagiraniye kuri uwa gatanu ku mugwa mukuru wa slovakia bratislava angela merkel arongoye igihugu cy'ubudagi yatangaje ko ibintu bitifashe neza na gato muri iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya buraya angela merkel amenyesha ko bategereza kwicara bakiga, bakigira hamwe ibibazo bibahanze bakumvikana n'uburyo bwo kubandanya gukora inyuma y'isohoka ry'ubwongereza muri iryo shyirahamwe ibibazo bijyanye no kwakira impunzi n'abimukira mu bihugu bya buraya ni kimwe mu bibazo abo barongozi batumvikana ko muri iyo nama ibihugu by'ubufaransa hamwe n'ubwongereza n'u- n'ubudagi bisanzwe ah, ari byo bikomeye muri iryo shyirahamwe byagarutse ku kindi kibazo gitandukanya cyane ibyo bihugu bya buraya ari nacyo kijyanye n'umutekano n'uburyo bokwikingira
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
ndabaramukije rwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ugukama amaraso ku bakenyezi bibungenze bigira ingaruka mbi ku magara yabo hamwe no ku kibondo bibungenze ica kabiri cy'abakenyezi bibungenga nibo babangamirwa nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha imfungurwa zitarimo ibyunyunyu bikwiye ni intandaro nyamukuru ituma umukenyezi azihereza yibungenze akama amaraso abo mu miryango ikenye nibo bageramigwa cyane nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms ribandanya ribivuga amareta abwirizwa gukora amasekeza yo gutanga icunyunyu ca fer congereza amaraso ku bakenyezi bibungenze n'abatibungenze itangwa ry'ico cunyunyu hamwe n'imiti y'inzoka mu gihugu ca vietnam mu mwaka wa 2011 byatumye ibitigiri by'abafise ingorane yo gukama amaraso bigabanuka ku bice 48 ku ijana mu kiringo c'umwaka umwe gusa nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe oms co mu mwaka wa 2011 ibintu vyunyugwa kandi nuko ibice 15 ku ijana by'abakenyezi ku isi bifise umugwi w'amaraso resus negatif uwo nawo uraba inkwezi y'amarere ku gukama amaraso ku wibungenzi kibondo gifise umugwi w'amaraso resus positif nk'uko ikinyamakuru co mu bufaransa officiel perinatalite kibivuga mu burundi abakenyezi bibungenze barakarirwa n'ingorane yo gukama amaraso bivuye ku ngwara ya malariya ingaruka bamwe muri bo barahitanwa n'imbanyi mu gihe cyo kwibaruka nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'umugambi w'irondoka rijenye n'amagara meza wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira c'uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ugukama amaraso ku bakenyezi bibungenze kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro n'umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro nongeye kubaha ikaze mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira inyifato ibereye ku bakenyezi bibungenze kugira ntibashikirwe n'ingorane yo gukama amaraso ruganira na mugenzanje alain ive irankunda boza barakora nyine udukorwa tutavunanye cyane tutaruhisha borondera ibifungurwa bituma bigwiza amaraso umushinga ntahe yogerageza kubimuronsa nimba ari ibisaba amahera ari ibisaba uburyo byose akabimuronsa leta irafise uruhara rwose kubera niyo shingiro y'imiryango yashobora kubafasha gashira amahera akwiye mu bintu by'indimo bashobore kurima ibyo bintu by'imboga kuza bararonka batarinze baratanga amahera menshi cyane
bagashobora kuza barasigurira abakenyezi bibungeze yuko boshobora kuza barafungura imboga cyane ko si benshi bafise ubumenyi bijanye n'ivyo onye azoca arondera ingaburo y'ubuzima udusombe injanga utuyobe agaheza rero utwo tuntu adusekuye akadufungura amaraso ntakama kubyara ku rugero umwana ukamucutsa amaze nk'imyaka itanu kugira ngo wewe ugire ubuzima bumeze neza uri nyina w'umwana yofungura isombe rengarenga imikubi amatunda hategerezwa kuja kwa muganga kuko hari igihe hashobora kugira amaraso makenya kuvyiyumvira abafise bituma vyankayo ukafungura nk'utwo kurya kandi hageze igihe co kwibaruka akaja kwa muganga kuko n'ivyamugora baca bamwongererera ntaze ararya ibintu nk'ibijumbu akarya nyine utuntu tumeze neza kugira atagira amaraso
Ugufungura neza ni ngirakamaro ku bakenyezi bibungenze. Ivyunyunyu biri mu mfungurwa umuvyeyi aba yafunguye nivyo bifasha ikibondo kiri mu mbanyi kuronka amaraso. Umuvyeyi yo kwihereza indya zigwiriyemwo imboga nk'ipinari, isombe, inyama zitukura kandi zihiye neza, tudasize inyuma ivyamwa nk'uko ishiramwe mpuzamakungu ryita imfungurwa ku isi FAO ribihanura. Vyongeye uwibungenze yo kwirinda gufata imiti imwe igabanya ububabare nka aspirine kuko uwo muti ushobora gutuma amaraso agabanuka nk'uko bihanurwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS kugira twumve neza ibijanye n'ingorane zijanye n'ikama ry'amaraso ku bakenyezi bibungenze reka mugenzanje ala ivira nkunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje muri komine rumonge y'intara ya rumonge ugukama amaraso ku bakenyezi bamwe bamwe bibungenze kwama kwibonekeje mu ntara ya rumonge imvo nuko abenshi bama bafashwe n'ingwara ya malariya igatuma batagira akayabagu ko gufungura nk'uko beatrice bukuru avyemeza iyo ikaba inkurikizi yo gusinzikara ku magara yabo twatohoje ko bata ibiro hamwe no kuguma badahwa ico bafunguye cose nk'uko vyashikiye bernadette amani aba muri kartier swahili ukuvyimba amaguru hamwe no kuzungurirwa bitavanako n'izindi ngaruka zashikiye anezi manirambona twasanze agwariye ku bitaro bikuru vyo mu gisagara ca rumonge akatari gake abakenyezi ntibashobora kurokora amagara y'ikibondo bibungenze bivuye ku ngaruka zikomeye zo gukama amaraso anezi manirambona aratubwira uko vyamugendeye ndababara kubera nakoreye ubusa kuko narahomvye ico narondora sico naronse ngisamye inda naca ntagura kuvyimba amaguru aca bantwara kuri centre du sante niho naca ngira iyi ngorane yo gukorora inda bace bantera amaraso uko ibintu biri vyunyugwa nuko umuce munini w'abakenyezi bibungenze batitwararika gufungura neza aha twovuga nk'ibijanye n'imboga canke ivyamwa hamwe n'ibindi bifungurwa vyongereza amaraso nk'uko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya rumonge zivyemeza akarorero ni mariyamu nahimana yemeza ko afise inda akenshi afungura rimwe ku munsi iyo ikaba inkurikizi yuko igihe cyose yibungenze agira ingorane zo gukama amaraso nk'uko uyu mupfasoni w'imyaka mirongo ibiri n'icenda abandanya yongera ko ni vyiza ko aba banyi bokwama bitanaho mu kibano na cane cane mu gushigikira abakenyezi bafise imbanyi badafise ico bafungura ako kamo gategwa na Christine Nduwimana afise imbanyi y'amezi indwi aba banyi na bene urabona jewe nsaba ko boja baramfasha nk'ibintu bishobora kongerereje amaraso nyene kugira mbeho neza ukwitura amavuriro hakiri kare k'umukenyezi afise amaraso make kurashobora gutuma agira amagara meza francine nzikuriyo twasanze ku bitaro bikuru vyo mu rumonge arashima intambwe ageze ko kuva aho abaganga bamukurikiraniye ku bw'uyu mukenyezi aba ku gacimbiri vumbi iyo adatabarizwa ku gihe niyoba yakiriho ivyo abivuga afatiye kuko yaguma ayamira ubwenge nabwo bukagenda umwanya uri hagati y'iminota ibiri ibiri n'itatu ukudafungura indya zongereza amaraso kenshi kurava ku bukene buri mu miryango uko niko mariyamu k'imana aba muri kartiye swahili atubwira kubera ubutagira amagara yo kuza kurima urabona nk'iyi iwacu twe twimenyereye ntibidusaba amahera turagenda mu mwonga tukahiba inyani ubupfune nabwo nibwo twisoromera tugahura tugaca tuguma dukenye tukabura irasiyo tukabura bimwe byinjiza amaraso abavyeyi baridoga ko bafata ingendo ndende mu kwitura amavuriro ivyo bikunyugwa n'imisozi miremire taborohereza mu kwiyunguruza nk'uko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya rumonge zivyemeza ico baciza ni uko umukenyezi akimenya ko yasamye imbanyi yoca atangura gukurikiranwa n'abaganga dutega amatwi muganga jerome sinkibashika ko arongoye ibitaro bikuru vyo mu ntara ya rumonge abo benshi tukunda kubona bakunda kuza kuraba abavuzi bafise nk'imbanyi maze amezi atandatu twahimiriza abavyeyi ko boba bashika hakiri kare gupimisha imbanyi kugira ngo umuganga azoguma amukurikirana gushikaho azokwibaruka itegekanywa ry'uburyo bwiharije bwo gufasha kugaburirira mu bitaro abakenyezi banahonikora bibungenze bakamya amaraso ni akamu gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza rwonyanganda sida
ugukoresha ibipimo mu gihe umukenyezi yibungenze vyofasha mu kumukingira ingaruka mbi hamwe no ku kibondo yibungenze ivyo vyofasha abaganga kubona hakiri kare ko umuvyeyi atangorane y'ikama ry'amaraso afise nk'uko bivugwa n'abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu ku ruhande rw'amareta yokwamana ntaryo ahimiriza abanyagihugu ibijanye no kugira isuku kugira bagwanye ingwara zikomoka ku nzoka zo mu nda nka ankirositome isanzwe ituma umuntu akama amaraso ikindi amareta yotegura imigambi ijanye no kugabanya ubukene ivyo vyofasha abanyagihugu igihugu gufungura neza nk'uko bihanurwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka FAO na OMS. Ivyo vyoheza bikagabanya ibitigiri vy'abavyeyi n'ibibondo bapfa bitewe no gukama amaraso nk'uko bibandanya bihanurwa n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikama ry'amaraso ku bakenyezi bibungenze, umviriza ikiyago dusangira na muganga Jean-Claude Ndikumasabo arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
muganga jean claude ndi ku masabo ndabaramukije ndabaramukije ko tubona yuko hari abakenyezi benshi usanga mbere bava mu muryango iba yabaye nta mugambi mufise w'uko nk'abakenyezi bari ku mbanyi mushobora kuza murabagaburira mu bitaro kugira ngo ntibashe guhura n'izo ngorane zo gukama amaraso uwo mugambi ndibaza ko atawuriho ariko ibijyanye no kugaburira abakenyezi hariho ubushanji bu- bujejwe burimo n'ubworozi bwa leta bwama buriko burigisha abenegihugu gufungura neza mu ntara y'iwacu kirafise imigambi ijejwe kurwanya indwara ziva ku gufungura nabi kurima no kongera akabigisha no gufungura neza muti rero abakenyezi bo kwijukira gukora mwene iyo migambi na cane cane mbere yuko mbibungenga yoba umugambi w'umu- w'urugo rwose uja hamwe kugira bumvikane canke vyaba ivyo kurondoka bijanye n'amagara meza kuko niyo umukenyezi asamye imbanyi kenshi anyene biba bituma amaraso yiwe ataba menshi cane mu gihe yibungenze hari abakenyezi bitura amavuriro batevye bibungenze murafata umwanya mukabaza neza baremesha kiyago uko ivy'amagara abantu vyifashe nka cane cane nko gutabariza mwene abo bakenyezi bagira ugukama amaraso bafise imbanyi bari mu- iwabo mu miryango ibijanye n'amagara y'abantu no guhozako dufise umugambi yuko umukenyezi wese ategereza kuza kwipimisha kwa muganga agisama imbanyi tukaja dusaba ko abarimisha kiyago aho aherereye abazi umukenyezi wese afise imbanyi akamenya neza ko yibarukiye no kwa muganga hanyuma akongera akanamukurikirana inyuma yibarutse ashobore kuza kwipimisha inyuma yaho yibarutse ico twita consultation post natale turacabiraba kuko i- imitumba ihanamye cane muremesha kiyago aho ari umwe bakaba babiri ibibazo byinshi bibera mu kibano ugasanga abantu bagiye gufata ingingo yo kuja kwa muganga ari uko batevye mwene izo ngwara zgu- z'aba- zituma abakenyezi bakama amaraso ari zimwe mu zituma abakenyezi n'abana bahaburira ubuzima mufate mu buzima bwo mu ntara ari igiki coshigwako mu uburyo bwinshi kugira ngo mushobore kuzitira namwe yuko hibonekeza mwene izo mfu uretse ku kubura amaraso hariho ukwibarukira mu nzira cyangwa ukibarukira muhira cyangwa bakaja kwibaruka batevye ambilanse uyihamagaye irashobora kumara umwanya ugasanga umuntu yatevye ariko mugabo ni uguhimiriza kugira ngo umukenyezi wese yibarukire kwa muganga kuko biri muri kimwe kigabanya impfu muganga ndabakengurukiye murakoze
hari caremwe shaje inyuma y'igwi Arakoze Alain Ivira nkunda kuri ayo majwi nico kiyaga dushikirije tumira amate gato mukumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga karirimbwe na ngabire
cagihe imana kwishura ibibazo twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ikama ry'amaraso ku bakenyezi bibungenze gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
abakenyezi benshi bafise inda bakunda kukama amaraso atari ingwara baba bafise mwasigurira ivyo arivyo abakenyezi benshi barakunda gukama amaraso muri kirya kiringo baba bibungenze kubera kiriya kibondo kiri mu mbanyi nta handi hantu ucigaburira atari mu vyo umuvyeyi afise cane cane ku mezi ane uduga kugira akure asaba vyinshi ni kubona rero abakenyezi muri ico kiringo bakunda kugira ikibazo kuko batarya neza canke baba bafise ikindi kintu gituma wa mwana agakwega vyose agaheza agatuma umuvyeyi akama amaraso mbaza ndakwishura
ingaruka ni izihe ku mukenyezi atwara inda agakama amaraso ubwa mbere ni gutahura cane gose burya inkurikizi yo gukama amaraso ku bavyeyi bibungenze kenshi ni ibibondo bivuka hatageze hama n'ikindi kintu cibonekeza nuko kenshi bakunda no kuvyara abana batabafise ibiro bikwiriye rero ugasanga vyatewe nuko nyina atarafise amaraso akwiriye ugasanga rero niho bapfuye kenshi bakunda gupfa umuvyeyi yabashikanye si ukuvuga rero yuko umuvyeyi wese adafise amaraso akwiriye umwana we aca amupfira mu nda oya ni ukumenya ahubwo ahubwo ko bavyara abana batageze canke bafise ibiro bidakwiriye yibonekeje yuko abana kenshi badaheza ngo bakure neza ugasanga barahitanywe n'ivyo bintu mbaza ndakwishura
iyo umugore afise imbanyi hariho ibintu yoshobora kurya kugira ntaguma kwaragurika umuvyeyi yibungenzi baramusaba yuko afungura ibibereye na cane cane kwiyumvira yuko atari wenyene agaburira babiri kugira ashobore kumererwa neza na cane cane bakamugira gwize kurya imfungurwa zirimwo imboga irengarenga ivyamwa bigwiza umuntu aronka amaraso akwiriye
atanga inyoni kubyuka agatanga inyenyeri gusinzira yitwararika ubuzima gwaruka turashishikara n'ubu nyene muganga anita munyana arishura ku bibazo mwamutuye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
umukenyezi yokora iki imbere yuko atwara inda araheza akegera umuganga bakayaga na cane cane wa muganga ahora amwitaho afise imbanyi bakayaga ageze akamutegura ari mu vyo afungura kandi ikintu ca kabiri arashobora kumushaka ku binini vyongerereza amaraso n'iyo mbanyi ayisame yamaze kuronka akarusho ntaheze ngo asinzikare amagara hakiri kare mbaza ndakwishura
hari igihe usanga n'abakobwa badatwaye inda bakunda gukama amaraso ibyo byo byo biba biva kuki birashika cane gose yuko umwigeme ashobora gukama amaraso kumvo zitandukanye rero muri ico gihe niho bisabwa yuko bamusuzuma cane gose bakarondera igituma ayo maraso akama mu mubiri kuko murumva yuko abandi biba bivuye ku mbanyi y'ibungenze mbaza ndakwishura
hari n'igihe umuntu agwara igihe kinini ugasanga umuntu aciye akama amaraso nkaguma nibaza icyo bivako arashobora kugwara bikamwankira ko afungura nta n'umwe atazi yuko kugira umubiri wacu wiyubake biva ku byo twafunguye za ngaburo zitandukanye zikenewe mu mubiri kugira imibiri yacu yiyubake ibyo byose abibuze mwumva yuko ari ibintu byumvikana yuko ashobora gukama amaraso mu kuboko kw'iburyo umwana mu mugongo ibyo ni umwitwarariko ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umuntu aba yakamye amaraso ashobora gukira ata miti bamuhaye vyose ni urukurikirane wa muganga asanzwe amukurikirana akorera imbanyi hariho ikiringo co gutuma ibipimo umugore agisama inyuma y'amezi atatu inyuma y'amezi atandatu no mu minsi ya nyuma y'imbanyi rero ivyo byose agiye arabikurikiza nk'uko umuganga yamubwiye nta nkeka y'uko umuganga amubwira ati shishikara gufungura uku canke oya birakwiye ko twongereza ko n'imiti kugira rwa rugero rw'amaraso yo mu mubiri ruduge mbaza ndakwishura
ninafise ingorane zo gukama amaraso ntangura kumyoka amaboko n'amaguru byavuye kuki wewe wibajije yuko uko gukama amaraso wabihaye isano no kumyoka ku mubiri ni ukuraba umuntu akamya amaraso arumva yuko afite imbaraga nkeya ibizunguzungu arumva yuko bya bikorwa bya misi yose yahora agira ntakibibasha ugasanga nibyo bimutumye mbere yirukira kwa muganga ugasanga niho bamenyeye nuko afite ikibazo c'amaraso rero uko kumyoka ku mubiri ashobora kuba yindi ndwara yahuranye n'uko kuntu ukamya amaraso ariko nta sano noha izo ndwara zibiri mbaza ndakwishura
namana ubwoba ko nzogumana ngorane gukama amaraso kuko narigeze kugira isanganya barantera ayo wundi mwoma n'uyiki murumva yuko mwagize isanganya kandi isanganya ikomeye yari ikenewe yuko bakongereza amaraso bagize neza cane gose ko gukama amaraso kwahuriranye n'isanganya wagize kandi barakunda kwibonekeza ico nogusaba coco nuko woguma wikurikirana ukaba umeze neza aho ntibikenewe ni ukuvuga yuko abaganga bakwakiriye bakwitayeho baragufasha kugira ugumane amagara meza
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga kangabire
reka twamwita gute
duhe ijambo abanywanyi bacu inosan yatwandikiye abaza ati niyihe minsi umwigeme avuye mu butinyanka adasama imbanyi agize imibonano mpuzabitsina muganga munyana twishurira uyu munywanyi inosan inosa burya bavuga yuko umukobwa atanguye ca kiringo ciwe umunsi wa mbere agiye mu butinyanka umara iminsi itatu canke indwi biva ku mwigeme uwo ari we wese kuko birahinduka hama guhera ku minsi icumi gushika ku minsi wa cumi na gatanu ni igihe bita agasamo kandi ni igihe gihinduka cane gose ku mukenyezi umwe kandi gitandukanye ku bakenyezi bose muri rusange umwe wese afite igihe ciwe c'agasamo rero inyuma y'iminsi cumi n'itanu cumi n'itandatu uduga mu bisanzwe ni igihe iyo ataba yasanye aba ariniye gusubira mu butinyanka ngo ikindi kiringo gitangure
turashimiye umunywanyi wacu innocent twizera ko inyishu ahawe na muganga zigize ico zimufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti akanyoni mwayaze naho ukajya ntukamena umutwe bikubwiye iki wowe ufise nk'ibikuremereye wowe ufise nk'ingorane kuvyigumizamo yuko vyo kugirira nabi ni vyiza yuko ari nk'umugenzi ukabimubwira nyene kugira nyene akaraba nk'intererano yo gufasha kugira ubivemo bikubwiye iki umwibutsa ushatse kuvuga iyo wagiraniye ubucuti n'umuntu ntibuhere gutyo nyene ngo bugende amazima yunguka nyene bikubwiye iki
umuntu uzi yuko mwagendanye mwakundanye mwasangiye hamwe birafasha cyane uzi yuko yakugiriye ikibi si byiza yuko umusubiza ikibi ku kindi naho umugiriye ikibi ntuherezako arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingorane y'ugukama amaraso ku bakenyezi bibungenze nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukanabumenyi kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu n'imwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro ngani kumwe na jewe Raymond Kayisa Liliana inamahoro nk'abandabikebanuye naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saa